this is unbelievable after all the whole internet shake social media dey shake since last week because of Queen Naomi matter say Queen Naomi wan marry Oba Akidon son you understand when be say some people even still go go find am dey dig am the big the ah dey dig dey come out dey find this the the the the the, the uh, this thing dey go dig am dey dig how many wife wetin you never know whether na true or yes you just begin dig am you just begin dey dey criticize Queen Naomi. He just begin dey start to criticize her say hey she comot from queen eh, oni of ife palace she don enter fry pan to fire hey the prince get wife the prince get children hey which number queen naomi wan come be queen naomi wan become number wetin shebi he say no go join somebody marry wife for oni of ife palace and now because of say na na king e don go hey na so you come remember prophet tibaton prophet tibaton don first talk am wetin you no find out hey god god some people eh because of queen naomi matter ah god aye queen naomi matter go delete una give una rip one by one i dey talk am. Uh, i dey talk every day now i they talk am you see this queen army matter of this prince and uh, oba akitun akiroti yeah you see the matter This matter don cause trouble between us the bloggers When we dey tell dem say abeg queen naomi na young person good and fine queen naomi he go marry i they talk her, even some of my followers they say i they lie i swear to god my people some people when e say that mean they are not my true follower when you cannot stand by the truth when i tell you and say make una start to listen to lies They can't turn me to enemy because of that dem no dey come dem no dey come wash again are not good bọ́sẹ̀ no sabi blog are they jealous Are they jealous of my co-blogger person wey just come yesterday hey e dey jealous wetin go come make me jealous how The lies i go jealous say they, she they lie They lie plenty plenty Mad go be like sugar Now me i won't go dey jealous god forbid He hold me i be now go jealous i cool down because because i know say wetin she they talk It e no make sense Now make me first come and say hey how why me i don't know i carry that video When i first see that video i send that out to somebody say ah is it true because we in queen army die hard fans una no know the meaning how to be die hard if you be queen army die hard fan e get some kind of adjustment when you go do you no go on dey talk anyhow wetin you see wetin you not see you know go come dey talk am that makes you a hard of queen naomi if you are a blogger you dey blog wetin you see wetin you no see you go talk am you no go use sense but because of say if you love that person you go you go you go calm down wait no be you go calm down for some things no be everything you go dey talk para para your mouth go be like typewriter eh, eh, abi how dem take dey talk am wetin don happen you say e happen you just dey talk am your mouth just be like sugar and i come make you the best she we dey enjoy her she's telling us the truth but kona is jealous ah <laughs> person wey e don go far e don go far my people you understand You don't go far una wide don make una enjoy now she still don't come again now say queen naomi don't come clear the air say e no dey marry dat one i dey tell una say queen naomi get person when e want marry say not be that oba pikin say yes queen naomi get big man when e want marry i know i know it no be that uh, this thing e dey marry una no, una say i dey lie but say dey lie we don believe you are you for you be enemy of progress at the end of the day wetin happen my people i don come again with another one o say kunami don clear the air na oye oh, na this thing kunami wan come marry person wey get uh, flight big company this one abeg my people make this girl make e stop to dey lie He too dey lie for federal make e stop if you no stop i go dey debunk you make you stop queen ami get e old man when he wan marry very soon na you don know anything wey comment dem dey tell you for comment you go come come dey use am dey do this thing commenters go put you for wahala jesus welcome to Bose Corners tv abeg na today be the first time una dey get the post make you subscribe hit on the notification bell follow me for my facebook page as Bose Corner share this video guy make una like and leave better comment my people. queen Ami no dey marry prince queen army get person wen e wan marry abeg if you know say you love queen naomi make una dey do something right una dey insult me some people don even no don go because of say i tell una the truth share this video